my correct people, you get the gist when i hear i be don't even tire myself because i no too get myself today so now i come say okay this gist when i hear so i come say okay make i come burst time for here we gonna hear now. so welcome to boss corners tv now today be the first time when they come across my channel don't forget to hit on the subscribe button and the notification bell so dat anytime we dey carry gist dey come and go dey see am and for those one they go dey come god go bless you now dey talk about royal home nigeria celebrities for here so my God, pipo di gist wey we hear without we no go waste time say only of ife storm akure e, <coughs> e storm e go meet queen naomi as for akure my people say na they con use call convoy take come back together to house uh, for queen army place you understand so na wetin we hear for social media i go say allege you know anything when i know dey there anytin wey i hear and I hear i hear out so i will say allege dem it after all these women say after the atrocity when they commit say kabiyesi na im mind don't come down so you know na kabiyesi have to go to akure to meet eh, queen naomi you understand wait here, i hear be dat one They say he can't travel with im wey dem call her? He can't travel go see queen naomi for akure You understand? He said because it's either Queen Naomi or nobody. Because he have to say if you not settle back with Queen Naomi, he say let me say he go all the whole women for there, he go chase them out. They say only of Ife don do things, things when wey e go make Queen Naomi mind, things when wey e go make Queen Naomi um This way go make him mind dey sweet. Na him Kabiyesi don start to dey do. And again, Ooni of Ife don travel with too much of convoy. Na wetin I hear. As they say, it e shall never end. They say, oh, uh, Ooni of Ife, eh, e go Queen church go meet am for Akure. we understand? Say, e at ten d Queen church yesterday. Hmm. my people, as i hear the gist eh di tin shock me oh my correct people. if i tell you na say di tin no shock me my mind dey happy put ah, my mind is happy over it yes because its good to be good right guys its good to be good hmm people some people are very happy some people say they are so happy for queen naomi and This one say love love is good King and Queen Naomi. Yahoo <clears throat> he so I'm so happy for Queen Naomi and Kabizi. This shall be forever in Jesus' name. Hmm. Wow. By the grace of God, Kabizi and Naomi are going to be good time. Hmm. Love is love in a correct condition, conditions to Queen Naomi. So my correct people, so the gist when we dey hear now be say Kabesi say he attend Queen Naomi church with royal yani go Akure with royal royal convoys and uh, his uh, guides and everybody say na they land here together you understand so when i come dey even talk and say because kabezi get dis thing for akure when e they do i come dey talk say yesterday and sunday so i was thinking ah no be there kabezi go They say no say kabezi go see queen naomi i say yeah, that is okay that is very good i was so happy and impressed so my correct pipo as eh, they say queen naomi reach Queen Naomi Queen Naomi church dem say Queen Naomi no wait o Queen <clears throat> Naomi don comot Ooni of Ife come go meet am you understand na wetin we hear be dat one so my current pipo dem say di Queen Naomi car e come carry <clears throat> e carry e di driver drive am comot so e come remain Queen Naomi you know mm-hmm. so as the driver drive the car comot so e was now remaining queen naomi and and they con leave the this thing. Uh, queen naomi con enter royal eh, car na im queen naomi con enta comot so na wetin dem talk with that one my correct pipo dem say as soon as eh, queen naomi see carvies e say queen naomi was so happy say kabezi come his church because kabezi say e no dey come her church say queen naomi come dey very very happy was she was so pleased to see kabezi for her church say no be small happiness so she happy o hmm i say wow my God, people. na know say Ooni of Ife e like church o make i tell una Kabezi like church well well. Na him make her If he sit down, sit down, he go still go church. Una know say the time when Queen Naomi dey for palace, una know the time when they just newly married. how Kabiyesi and Queen Naomi dey go church. Kabiyesi go church that time o. Ah! Kabiyesi happy play love, he happy hope person for work. <laughs> kabezi sabi hold pipo for work o ah kabezi hold queen naomi for work come go church hmm come go do prayers hey <laughs> god that time after ah i remember they say <laughs> why i remember there is a reason why kabezi go that particular church that period say the thing the the church get reason when Kabiyesi go so i'm so happy Kabiyesi go see Queen Naomi so e get one this thing wey i see for years. say only oh, the next and the most important thing to do now is to let those women women are out of the palace before the middle of May and June is coming why you go talk like that say make Ooni of Ife make e pursue those women comot for palace they are married to the king so the king cannot chase them out hmm? it's not possible for the king to chase those people out because they are married to the king they will be there hmm? they will be there all of them oh, Queen Naomi wants to go back everybody will be together They, all of them, they will be together. That is what they will do. So you cannot be chasing anybody. You can't even chase anyone out. Can't chase anyone out. So my people, that is how Queen everybody, they are going to be there. Hmm. Going back and front, thank God Queen made a move. promotes Konami.